turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe muri uganda tukaba kuri, kuri voice of muhabura fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ikisoro wezi tata akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook yacu youtube instagram x kuri voa radiyo yacu muradukurikirana ikaze rero mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na diana nininahazo
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero nshuti bakunzi bacu muri isanga y'uno munsi nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi zacu twatumiye alfred oba mugenzi alfred oba mugenzi bashamuzi ku izina ryiwe reka tubyite ry'akazi ibyo asanzwe akora byo gutwenza kigingi yamenyekanye ku izina rya kigingi abatandukanye baramuzi arabatwenza biciye mu byo avuga biciye mu abasubiramwo biciye mu byo akora bitandukanye aza imbere mu bamenyekanye kandi bakunzwe cyane mu karere k'ibiyaga binini vya afurika bagize ivyo gutwenza umwuga ariko arakora ibiteramo bitandukanye irya nino yahora no muri leta zunze ubumwe za amerika yahora mu rwanda hari n'ibindi vyinshi ariko arakora irya nino ku isi kigingi wakoze cyane kuza muri muri isanga y'uno munsi twagutumiye
murakoze cyane nanjye kubona mwantumiye ego ndabashimiye cyane reka ngume ndakwita kigingi kuko ku mbuga ngurukanabumenyi aho nabicishije kuri facebook maze kuvuga ko twatumiye kigingi abatari bake bihutiye kurungika nimero zabo ngo tubahamagare ntitwara dukunda kuronka abakiri bato ah, bifuza kugira uruhare mu biganiro nk'ibi ariko ni benshi twibaza ko tuza kuca tubahamagara baka- bakakuvugisha barabyipfuza ariko umuntu rero gakigingi um, ni imbere ko tuja kuri akazi kawe wakoze uh, ubandanya ukora umuntu yokwibaza ati kweri iki kigingi ako kazina kavuye hehe niho notangurira
Eh, kigingi eh, ni izina ryavuye navutse ndi umwana munini umwana munini cyane navukanye ibiro bitanu n'amagarama amajana atatu hanyuma rero kandi nkaba ninda navutse nirabura cyane mukuru wanje akaba we yari inzobe hanyuma rero eh, ni ni umuwonkre wanje eh, marume eh, ari we yaje rero ku- ku- kuraba eh, kuturaba aho nari navukiye arabye rero muri kariya gatanda akabona uruntu uruhungu rw'uwaga- urwana rubyibushye cyane rwirabura niwe rero yanyise ati yabyaye kigingi urumva kigingi ku babizi n'abantu wasanga ari banini banini bakorera ku biduga byungurutse ibintu cyane cyane eh, bija mu ntara eka n'abamabisi abo bita abakonvoyeri bari bari icyo gihe babita ba kigingi mm.
Ribari- kigingi kigingi riba riranagufashe rirakuguma ko gushika ah, ugere mu bigero umenyekanye kuko akazina kawe kamenyekanye izina wamenyekanye ku izina rya kigingi gusumba haba muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu rwanda ahandi no mu burundi ni izina waciye ukura ukavuga ati "Iri izina reka ndarigumane ku bw'umwuga riragushimisha kuva ico gihe
yego Eh, oya ndiko ndakura ntaratangura iby'umwuga eh, aho tugenda duhindura amashuri Eh, nara- nara- naranezerwa cyane kuko eh, eh, si uko nagumye ndi munini harageze igihe ndaba umwana nyine eh, muto muto bivanye ni- na- n'ibyo nakina imikino ibintu nyine eh, basikete wasanga nagenda wa muto muto rero nagiye ndagabanuka naba nyene munini ariko eh, muri quartier ikagumaho ariko hagera muri eh, hagera ku ishuri nkumva ndaryohewe rero ca ntangura kuza ndagwana nanje nti bari nkure ko urabona hari abantu usanga bavuka bitwa ba bebe ba pusi ariko hagira igihe nyine ukumva yuko iryo zina ari n'ukuri ushaka ko ryokuva nuko nanjye byagenze rero ariko rero mu nyuma maze gutangura umwuga iryingi ryaciye riba izina nyene ry'umwuga kuko abantu bose bagira bati alfred ateka n'ikigingi n'ikigingi kuko urumva mu muryango n'ikigingi muri karitsiye n'ikigingi reka rero riguma ari iryo hanyuma kuko rya- ntaco ryari rintwaye nari ndarimenyereye kuva mu buto bwanje Mhm.
Yego.
nuko kigingi ah, ndaza guha akanya mm, abatwandikira bari bo babaza cyane benshi kuko ba- babyifuje tukimara gushaka ifoto yawe ko twagutumiye reka tuje ku mirongo ya telefone tubakire ah, twakira asiteri asiteri ikaze ku ijuru ry'amerika
Ah, mwiriwe ego uherere ga asiteri
igoma muri Kongo uri igoma muri kongo ego twakuzaniye uno munsi kigingi muri muri isanga akabazo canke Yeah.
icumu barira
Ya, ndamuramukije mutama obe alfred mugenzi Ndakura- ndakuramukije cyane nanje
muraho meze neza
yego turashima kuri
ya ndabakunda ndabakunda maze nabwire ko ndabakunda
urakoze cyane muhezagirwe muhezagirwe mu kazi mukora hanyuma ikibazo
yego
muraheruka kuwusohora fishe ngo ntwenza nanje ariko twatangazwe n'ibiciro mwashyizeho
yego intumbero ni gute- ni gutwenza ababosi canke natwe bato batazogera igihe dushikiwe A- akabazo ka kabiri yego
muri mvuka y'intara ya bujumbura nanje niyo mvukamo
yego cyane
ngiye kuraba mw'ibi bihugu mwi- mw'ibi bihugu duhana imbibe u rwanda hama haba ama nkaho mu rwanda hari abagenzi ihuza kandi ikazamura impano
yego Nku- nk'umuntu twemera mu burundi muriko murakora iki namwe kugira muzamure impano mbega hoba hariho amaturu mwoba muriko murategura mu makomine mu mitumba hariya twavukiye nk'abantu dufite impano yo gutwenza natwe kugira dushobore kumenyekana natwe mu- uwo mwuga dufata nk'ubwahise utumenyekanishe kandi utubesheho cyangwa uwo bafite iyo mpano atararonka aho igaragariza iyo baronka ashikiye kuko jewe iyo mpano ndayiyumvamwo nubwo ntararonka ubinkorera Mm. Ah, ah, Murakoze cyane.
Aster muri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mbanze ndagukosore gato ku ijuru rya Amerika hariho amajambo iyo twumva duca dushaka umurongo uhira ntihagire abo dukomeretsa uyu mwuga uvuga ngo ufata nk'ugayitse eh, ngira ngo kumbure muri kahise ariko unye iri mu myuga itunze abantu nk'ibihugu bigeze kure cyane byo byo abakora ibyo byo gutwenza baba bafite n'udufaranga dufatika rwose gusumba abatandukanye sibyo
na ca- na cyane cyane niyo mpamvu navuze nti Eh.
nimba nka abantu dufite iyo mpano kera twayibona nki- nk'ubwahise cyangwa abantu babifata nk'ubusazi Na- eh.
tuzoshikirwa ryari dufashijwe n'abo bamaze kumenyekana bamaze kumenya agaciro kayo ariko kugira natwe tuyikunde kandi tubone ko ari impano koko ishobora kubeshaho umuntu Mm, urakoze cyane ngaho igoma Aster
murakoze namwe ego kigingo ubanza nkundire nakire na sante trinite louis hamuce wishurira rimwe louis uratwumva nawe louis yagiye ego kigingi akabazo kavuye igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo louis uratwumva yego louis urakora twumva mwenga bw'ivyuma mbwiye ko yagiye Um, kiginga ka utubazo rero tuvuye igoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo banze dusigurire iyo ntwenza nanje ni iki kuko yavuze ngo biri kuri afishe ni biki bizoba ryari bibere hehe ucuvuga n'ivyo vy'uburyo yavuga ati ni gutwenza ababosi gusa cane
So, urakoze reka ntangure mu ntango ntwenza nanje nibaza ko iki eh, iki- ikibazo ca kabiri eh, gishobora kuronkamo n'inyishu mu ca mbere ariko ndabisigura byose nkwenza nanje ni iciyumviro cavuye mu ntumbero y'uko noza ndakora ibiteramo bishobora guha akanya abari- abandi bafite iyo mpano ni gi- ni ibiteramo rero byatanzwe kuko ni urukurikirane nkwenza nanje n'urukurikirane rw'ibiteramo bitandukanye bikaba byatanguye mu mwaka uheze mu ntango z'umwaka uheze aho nagize nti eh, uko abandi tubona hariho gen z abandi tubona he bari indere za churchill muri kenya n'ahandi ati danje kuko igitaramo nari nsanzwe mfise ni igitaramo cyitwa kinkingi sama comedy Eh, ariko rero nkagira nti eh, nwenza nanje izoba ije akazoba ari akaryo ko gushobora eh, guhereza rero babandi bafite impano byaratanguye rero turakora tugeze ku giteramo ca gatanu iki ni ca gatanu kizoba kibaye Eh, hanyuma rero muri ivyo biteramo muri urwo rukurikirane rw'ibiteramo nagiye nkorera mu bunywero butandukanye ahantu hato hato ahantu hato hato aho eh, abantu navuga nti reka ababa urwaruka rugitangura ndagwegereza abantu bake bake ntidufate eh, nka kurya tugira bijya biteramo binini biba muci Eh, nkaza rero ndimuka kandi bika- bikanorohera wa mwana ava mu yindi quartier kuja gukinira abandi kubona abandi kugira dushobore kuza turaba- turaba- turabamenyereza ivyo bita public ni ukuvuga abantu baba- babakurikirana nuko rero byagenze igitaramo cya mbere cyarabaye dukora ibitaramo bigera kuri bitanu mu mwaka bigera kuri bitanu mu mwaka wa bibiri bibiri na mirongo ibiri na gatatu hanyuma eh, mu mpera z'umwaka niho rero abantu benshi bambarira bati "Kigi, urakora igitaramo muci eh, bira- biratugora eh, haba hari abantu benshi hari ah, ababa bifuza kuja kuho kwicara neza uronka ubakira urabona ahandi ndabicarika hakurya ko mu ishuri intebe nyinshi cyane Mm, ati rero uratwiyumvira natwe abo bita aba VIPs niko niko nubivyita mm, nirumva benshi usanga banashaka ari n'abantu bakuze bagira bati ni ukuri jewe hajya kuri hajya mukorera ndahadepoza abana ni ukuri nta eh, sinoronka ukungene nza- ndahaguruka nja kwirondera iconywa n'iki mhm, nuko rero twabikoze twe turakora igitaramo cya mbere cyabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze itariki cumi n'icenda kibera eh, mu bunywero bwitwa restaurant yitwa belvedere mm, mm, aho rero cyabaye igitaramo cyiza cyane n'ikibanza kiradukehana abantu rero baridoga benshi baravuga bati ni ukuri ati eh, ati turasabye eh, ati hanyuma urakorera ahantu hagutse urakorera ahantu hameze neza ati twabuze uko ngene tuza kandi twabyifuza na cyane cyane n'abavuye hanze bagira bati urabona wowe wakoze muci twe twari mu buzi ngaha mu mahanga mm.
rero nuko iyo- aho ndiko nsigura ntwenza nanje eh, aho ya- ya- yazananye hanyuma rero eh, nkaca nja ku kibazo rero yabajije ati mbega none ko twabonye amahera dukubitwa dukubitwa n'inkuba nangahe mbega Eh, eh,
eh, amafaranga kwinjira n'ibihumbi amajana abiri hanyuma umuntu akaronka icyo bita buffet ni ukuvuga ke agafungura neza safa bimwe bita mu kirundi ngo kwiyarurira eh, Ai, umva, muri resitora nziza bateka ibifungwa byiza mhm, hanyuma ikinyobwa ariko akigurira aboye ni muhanda umuwundi muhanda hariho vvip kuko nasanze bose bahari nabo ba- ba- ba- basabwa eh, nabo nyene ni abantu batanu baca ku meza imwe bagatanga miliyoni zibiri ni ukuvuga ni ni nk'amajana ane nyene hanyuma ariko bakaba bafise ne- bagafungura kwa kundi nyene bakaronswa na ni- n'ikinyobwa ki- eh, ngaha dukunda gucokoza ngo impabwa abantu champagne eh, rero ibyo byose ni- ni mu ntumbero y'uko jewe sinashatse ku- ku- kugira sinashatse ku- kuzimba abantu ariko nyabuna tubiterwa tubiterwa n'ibibazo bitandukanye byinshi mm.
hano mu bihugu byacu bya afurika turafite ikibazo ca eh, kubura sutien ni ukuvuga kubura abadu- Abashigikira.
abadushigikira mu kinyarwanda nibo bafite eh, mu kirundi tubyita abadufata mu mugongo mu kinyarwanda bavuga- bavuga ngo abaterankunga Mm, Eh, ngaha rero mu bihugu byacu no ngaha iwacu ni ikibazo gikomeye cyane kubona ishyirahamwe rya mbere riko- rikomeye mu gihugu dukora ibiteramo ugasanga ntibadushike ariko rero twebwe twavuze uti imana yaraduhezagiye eh, turiko tura- turahamagara dushaka gukuza komedi kugira badutumira mu bindi bihugu natwe komedi ntitwame tuko dutumira ba bandi nyine dutumire abandi bamaze kuruge- kugera ku rugezo rwo hejuru abarundi babone abandi aho ba- aho babi- babigejeje hanyuma rero ibyo byose twari hari mu cyizere y'uko abantu bazodufata mu mugongo ariko urabizi ko bitoroshe ntibigenda bikurikira Eh, hari abatubwira ngo muratubwira intango eh, umwaka ugitangura ngo muratubwira ibitaramo muzokora tubi- ngo tubyandike twamara kubibabwira ariko umwaka ugeze ngo urabona ibintu bya- byaragoranye ngo nta bije ihari mm.
rero urumva jewe maze kuzana uyu yanye- yambajije ikibazo ari muri goma maze kuzana umu artiste avu- aba mu gihugu cy'ubufaransa akaba akaba no muri congo benshi bazi yitwa herman amisi Mhm, ni umu artiste ari ku rugero rwo hejuru afise agence internationale ni ukuvuga abamurabira ivy'akazi iri mu bufaransa afise eh, afata indege iyo ndege sinamwicaza aho nshaka afata business class muzi n'amafaranga tukayariha mu madovize mu madolari muzi n'amafaranga ukungene bimeze ngaha mu gihugu iwacu ayo mafaranga y'agaciro hanyuma eh, akagira uwumuherekeza nkaza n'abatisite bavuye mu rwanda nkaza n'abatisite bavuye ahatandukanye urumva nkarondera ikibanza cyiza kuko nzoba ndiko nakira ba bantu bataronse akaryo nk'uko nabivuze kuza muri mese ijya aye y'amafaranga ibihumbi bitanu Mm, kandi kuri ki- jewe Mhm.
wovuga Mhm.
uti kuri wewe
ni kuri jewe nibaza yuko nta muntu azobura ndabira eh, aronsa akanya kuko ndakora ibiteramo bitandukanye Mm.
uno munsi niko nkora kino giteramo ca vvip ariko murazi neza yuko iyi ntwenza nanje irabandanya ko basanzwe bari mu burundi barabizi irabandanya iri ku rugero rumwe rutoyi igenda ihura isanga abantu mu bunywero butandukanye mu makartier nord mu makartier sud mu makartier yo mu bisagara hagati hose tukagenda ugasanga n'abantu batanga n'amafaranga n'akadeplacement kabo ba jeune turabagirisha amarepetition bakagira ni ukuvuga mu kwezi kwa kabiri hari ntwenza nanje isanzwe mu kwezi kwa gatanu hari mu- ku ipasika hari Ntwe- ntwenza nanje mu kwezi kw'in- mu- eh, mu kwezi kwa gatanu kw'indwi ca twitegurira kigingi sama tuvuye muri kigingi sama eh, ataho twagiye nk'ubu nk'ibyabaye nkaza muri amerika ataho twagiye hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri imbere ko ngaruka muri bimwe bya vip hamwe na kigingi ijya yo muci ndashyiraho iyindi ntwenza nanje mu yindi kati itandukanye aho abantu usanga bariha bibiri bitatu ugasanga abantu baraja baraza kuzi bakatubona natwe kandi bakabona n'izo mpano zindi zose Mhm.
wifuza None rero Gakigi.
nawe yego Okay.
wewe urumva nkwenza nkanje nk'ingene ndavyumvise ni ibintu vya vip nk'uko ubivuze miliyoni zibiri angahe A- aho uca Oya.
wumva abantu em?
ntwenza nanje ntwenza nanje naguciriyemo ntwenza nanje si vip Eh.
ahubwo irafise igisata ca vip kimwe kiba mu kwezi kw'icumi na kabiri ariko iguma yitwa ntwenza nanje ariko hagati mu mwaka haba ama ntwenza nanje atandukanye amaedisiyo ashika kuri atanu yego reka tuje muri iyo ntwenza nanje y'abavip urumva nka nk'imiliyoni zibiri eh, umuntu aba afise umufuko ufatika ni ukuvuga ko hara- urasangamo n'abategetsi batandukanye kandi nk'ingene je nakonye ngaha washington uri kuradutwenza natwe waratuvuga tu- tukitwengera tukihorera mugabo yego iyo ubaki- iyo ubakinye ko nta bibazo biheza bikaguteza abo bantu b'abaviyayipi uri kuratwenza nk'ubu ejo ugaca Eh, wumva eh.
ati wowe kariya kantu wavuze kari gakenewe hari ibibazo biguteza canke barabifata barabitahura ko kigingi aba yibereye mu kazi gusa ariko aratwenza ata kindi
nari ibibazo by'intango jewe maze imyaka igera ku myaka cumi n'ibiri Mhm.
ubu ngira ndiko nja mu mwaka wa cumi na gatatu Mm.
nimba ntihenze Eh.
rero eh, ni ibintu twa- twa- twabonye n'ukuri tugitangura eh, tuba ma- maladwa ni ibintu bishika umuntu kuko naho twabyize ni impano imana iguha hanyuma ukakura iyo mpano uga- ukayikura kubigirira ku buntu cyangwa kubigirira abantu bagenzi inshuti ukabishyira ahagaragara n'abandi bantu bose bakabinezerererwa rero byarabaye kera n'ukuri sinokubesha gusa eh, nk'abo dusanzwe dukorana nk'abo bajene eh, nabo nyene urumva birabashikira ibyadushikiye natwe akavuga ikintu kitavugwa kuko umuco w'ikirundi uragoye umuco wa- ukaba wanashaka muri bino bihugu byacu hari ibyo bita amatabu ibintu bitavugwa ugasanga bivugiye aho ugasanga inkuru yagerageje mu bagenzi hari ijambo yakoresheje mu bagenzi ryo- ryorengana ariko mu bantu bakuze ugasanga ni ibyo rero nicyo gituma tugira amahu- amahugura tukagira ama repetition tukababwira ati ego aha ntibahavuga gutya bahavuga uku eh, ibi iye ushaka nko kuvuga iki ushaka nko gutera inkuru ijanye ni n'ibi urashobora kuvuga icicazo utavuze bijya bindi ntavuze Mhm.
ati aye nk'umupfasoni bahita mu gikiriza ntumvuga gutya urumva ni ni ni ni ni, ni, ni processus ndende kuko tukagenda tu- duhanahana ni- nta byigwa tubaha ni ni kuba ni expert par experience Mhm.
ni ku byo tuba twarabonye kandi Ariko- biranabatwenza akenshi mpora ndaba n'ivyo uvuga biranabatwenza bisigura ko eh, mesaje w'icuba ushaka gukora uba wagikoze uba watwengeje abantu ego abantu Eh.
b'abarundi n'abantu ba mbere bumva barumva ati yashaka kuvuga iki yanse ku- eh, ariko ashimye kuvuga iki yego rero eh, kumenya abantu dukorera ko twe turi abazungu hanyuma rero tugaca tubaha ibi bintu byiyubashe byisoneye ego ni ibyo rero ndahamagariye uwo yarigoma karibu cane n'ejo tuzokora igitaramo mu kwezi kw'icumi na kabiri mu kwezi kwa nako kwa kabiri tuzokora igiteramo mu kwezi kwa gatatu urumva ibiteramo bizoguma bihari kandi ku bantu bose ariko muri kano kanya nkuko nabigize mu kwezi kw'icumi na kabiri ndagitegurira abo bantu badashobora kuza muri ivyo biteramo bito bito hanyuma ba bandi nabo tukabandanya n'ibindi yego nuko bimeze urakoze cyane usubiye ku mirongo ya telefone louis uratwumva louis uriko uratwumva
ndabumva Eh, uherega louis
mwiriwe neza diane mwiriwe nawe wiriwe aho uherereye hama akabazo kwa kigenge Ah, jewe ndi mu ntara ya kirundo Mhm,
mfise utubazo tubiri nshaka kubaza kigingi mhm, akoze Eh, akaba- akabazo ka mbere mhm.
jewe Yego.
uko nakuze nakuze numva kigingi kigingi ariko isindangi sindigera ndamubona mu ntara ya kirundo twebwe Yego.
yoba dushinga mu bantu yoza gutwenza mu ntara ya kirundo iwacu ko ni akabazo ka Yego.
mbere akabazo ka Murakoze.
kabiri
yego kado mwanyuma Mm, turiko turakumva bandanya
Eh, Mm.
akabazo ka kabiri nk'umuntu yoba afite impano yo ku- yo- yo gutwenza yoshobora koriyanta umuntu ahantu yoyi- yoyigaragariza
yego mutwa kibazo nari mfise murakoze Mm, murakoze ugire umunsi mwiza ngaho mu kirundo Ah, cenakira na sebastien gutyo kigingi aze kwishura utubazo twa Se- sebastien na louis carimwe sebastien uratwumva nawe sebastien Ah, kwizera uratwumva ni kwizera sebastien uratwumva
yego Eh, aho uherereye hama akabazo kwa kigingi
Eh, ngewe wanyitwa kwizera sebastien Mhm,
merereye mu gihugu cy'u rwanda mm,
ariko nkaba ndi umurundi yego
Eh, ngewe uwo munyagwenya ntabwo nari mbwigere mwumva na- n'ubu nanjye natumwe no kuba namubonye ndavuga ati reka nanjye nifatanya n'abarundi bagenzi banjye bashe kuba na- naga- baganiriza Mm,
Eh, mhm. hama ikibazo
ikibazo nashaka kubaza Mhm.
Alo?
wi turakumva
ati ikibazo nashaka kubaza Mhm.
eh, uwo muntu araza kudusetsa tumwumve
ushaka gu- ushaka wagusetse agutwenze Eh, reka turaza kugira ngo nanjye ndamukurikirane njyewe bitewe n'uko ntaramwumva reka reka turaza kumusaba aze kuraba ntaza kubura katamo ndamwizeye
Eh, urakoze urakoze ugira umunsi mwiza sebastien
yego na murakoze Eh, kiginge akabazo ka luwi mu kirundo hariho akabazo ya- yaciye anabaza na na na, na, na a- Aster yari yabaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingene bufasha abantu twari twakamwishucu twishura rimwe
yego Mm.
urumva bon ngerageje kwishyura ku ku kibazo ca uyu ari mu kirundo yabajije ngo ni kubera iki eh, utawuza mu kirundo natwe aratwiyumvira Mhm.
jewe eh, ibintu byose ndabikora eh, bivanye n'uburyo umuntu aba afite Na- ngaruka kuri ca kibazo nyine kivuga giti eh, hari bi- abatadufata mu mugongo kuko eh, bino bikorwa ni ibikorwa bisaba uburyo bwinshi eh, ni ibikorwa bisaba gufata ingendo ukaduga ugategura aho hantu hari igihe hataba hariho ugategura ibi- ibyo umukoresha ukadugana abafata amasanamu ego ibyo byose rero ni ibintu twagiye dukora mu myaka bibiri na cumi na kane cumi na gatanu cumi na gatandatu twaragize turavuga duti reka dutangurire mu ntara ya gitega ibyo byose tugakoresha uburyo buba bwavuye mu biteramo bindi urumva tugakora ibiteramo hagize amahera arenga ko umuntu ntakaje ashoka nyine anezerwa rwose ahubwo tukavuga duti reka tuyidugane guhera muri bibiri na cumi na gatatu naraduganye komedi turakora eh, mu ntara za- mu ntara ya gitega Eh, mu nyuma turaja ingozi turakora ibiteramo mu nyuma tuhava tuja mu rumonge ariko rero aho hose kwari- hari mu cyizere yuko hogira amashyirahamwe atagira aho ah, atagira eh, aho yegamiye ibyo bita ama ONG yo tukaya- tukayitura tukababwira tuti twebwe turafise abantu dushobora kwegeranya twebwe n'ubu ngira ko mpamagarira no kuri saba ntakamba turafise eh, abantu turashobora kurasamba abantu turafise kapasite yo gutanga un message ubutumwa gushikiriza ubutumwa biciye muri ibi bidukora Mhm.
rero gushika kuri ino saha nta baratwizera ngo tu- dukorane kuko eh, usanga biravuna usanga bivuna niho rero urumva bitagiye bibandanya kuko eh, intego canke umugambi kwari uko tubishitsa mu ntara zose twari tumaze kugira igiteramo tugira ibiteramo bitatu ni ukuvuga uretse bujumbura tukagira Gite- ngozi gitega tugahereza mu rumonge hari abantu nk'uko babivuze wowe uri mu kirundo hari abamaze kuba insaba bari mu rutana hari abamaze kuba insaba bari eh, mu ntara zitandukanye ni ukuri vrema uburyo bubonetse natwe tuba tubyifuza kugira tuhakure na za mpano zindi kuko iyo ngiye ingozi barandangira eh, u- umuntu a- abatwenza tukaganira nkamuhereza mikoro ngiye mu gitega uko nyene ababizi barabizi mu myaka yahera eh, umwana mutoyi imana ya- yihamagariye yitwa kacamani kacamani yitabye imana tumaze kumu- kumushyira kuri sene tukamuhe tukamu abantu baratangura baramumenya i bujumbura ndamuzana kuri meze des ofisiye rero ahantu hose umuntu aba agiye ntituza tuje gukora ngo tweje tuze kwerekana ibitangaza ariko nyabuna ni ni ibyo mu gifaransa bita detection de talent numva turaza tukaraba abantu tukabaza abantu ati murandangira umuntu noneho benshi baba bamaze kubyumva ku maradiyo lokal ku maradiyo asanzwe asamiranira aho hantu tuba tugiye bakaza tukashika ku minsi ya gatatu igitaramo kiba kuwa gatandatu kugira tubereke ukungene twubigira ibyo tuzi tubibasangize ibyo bazi babitwereke Eh, rero urumva nuko oye eh, rero uwo rero ya- yarangije abaza ikibazo ati ati none eh, umuntu ashaka kugaragaza nuko nuko eh, bisaba kwigora kuko nakubwiye yuko uburyo butaratwo- two- eh, butaratworohera atawe dukorana dukoresha uburyo bwacu bisaba kigoro ukagasimbira ibujumbura uronse akanya naho utobuje muri ivyo vy'ibiteramo ariko tukagenda tuvuganye hanyuma komisanejo ugashobora ku- tukarumbira uburyo ukungene tukuzana kuko twabonye ko ufite iyo mpano twabonye yuko ubikunda eh, akenshi turasaba abadufasha bake bake ugasanga ku gatike turakarishe hari abava igitega bakaza ariko ibyo kudeplasa rero igiteramo ibyo kunguruza igiteramo twijana mu zindi ntara nibyo biracana bitaratwote ego Mm.
kubera uburyo nibuka Yego.
ko nagerageje kwishyura ego wakoze Ah, twakire na moses eh, ku wundi murongo wa telefone moses ikaze ku ijwi ry'amerika
Eh, ndabashuje mwese kijingi ndamuramukije
amahoro cyane ni eh, nitwa rukundo moses ndi kamara muri uganda Ah, Uganda kijingi ah, ikibazo mufitiye Mm.
ego ubundi nsanze twumva abanyarwenya benshi cyane hano muri afurika no hanze yaho Ah, iyo bakora kontenti yabo bakunze gushyiramo ibintu byo gusebya karagita asasineshoni ku ego ruhande rwawe ku ruhande rwawe n'iki wakora kugira ngo ah, iryo sebanya ah, muri mu- mu rwenya ah, Yego.
abantu barireke abanyarwenya
gusebya eh, ba- uvuze ngo bakora iki bakora iki mu- uko umaze kubibona
Ah, iyo bakora komedi yabo especially stand-up Yego.
comedians eh,
ego eh, barasebanya like character assassination gwa- gusebya bagenzi babo n'aba- n'abandi bantu mbese ah, n'abandi bantu eh, individually ego ego eh ah, ura- ura- ura- urabisobanukiwe
Guse- ndabyumva ndabyumva Mm.
ndaza kwisi ndaza kugerageza kwishyura ariko nini Aha.
ndaza kungarura ikindi Mhm.
i- ikindi
ego ah, ni, ni inspiration yo kugira ngo ube comedian wayikuye hehe wowe ku- wowe ku bwawe Mm.
ego Icyaguteye- icyaguteye ishema kugira ngo ube comedian Mhm.
ego eh ni nibyo bibazo mufitiye
ego urakoze cyane urakoze ngaho kampala ah, Deni- Eh.
yego kiginga akabazo ka uganda muri kampala
akabazo ka mbere yavuga ati, kubera iki aba- aba- abanyagwenya kenshi n'iyo bari barakora ibiteramo bagira ibyo gusebya Mhm.
ibyo gusebya no kuvuga ugasanga twatsi bariko bakorera ku bintu by'uwundi muntu yavuze bagerageza kumu eh, kumwinjirira novuga kumwinjirira n'amaterime ngaha mu gisagari bujumbura sinzi ko abantu baza kubyumva yego ariko mu bisanzwe eh, ibintu bya komedi umuntu wese agira uko abitahura nibyo ndabizi neza ko hari abantu usanga bakomeye mu bafaransa nibo babyise ngo komedi urbaine ni ukuvuga abantu usanga akenshi agira impano yo gu- yo gukorera ku muntu agakorera ku muntu abonye muri sare aga- akamuhera ku kirato amusebya mu kinyarwanda ariko bavuga mu kirundi babyita gucukiza amucokoza akenshi ubona ashaka ugasanga eh, uwo muntu ntibanazinanye ariko ari yamukoreye ko rwose yagize gutya abantu ariko byabatengeje urazi ibita- ibitariko bikura biraba wewe biratwenza biri ku wundi Mm.
ibyo oye rero hari abantu bafite iyo ngabirano ariko eh, ni- ni- nayo nyine niyo gutumbereza kuko abantu baba baje kureba ibiteramo sa- abantu bose ntibabyakira kumwe cyane cyane rero tweho ngaha aye muri afurika ari umwuga ukiri mushasha yego ugasanga rero umuntu uramuguze uriko urashaka kugira gutya ugasanga bimu- ab- biramubabaje cyane biramukoze ko ivyo rero biri muri bimwe byaratubaye ko tugitangura hari abapeti furere biko biraba ngaha n'uburoro ndabufite ni bwinshi cyane aho usanga umuntu yakatsende yakatse umuntu yicaye imbere muri pibiko urabona ibiteramo byanje bizamo abantu ibihumbi umunani haba hari abantu benshi eh, ugasanga rero ibyo yateguye uriko urakina uciye ubona umuntu umwibutse ko inkuru ariko iyo nkuru hari nabyo ba- abataba ari nziza cyangwa baramubesheye nibaza ko ari ibyo byo gusebya ibyo byose rero ni ibintu turwana ni ibintu n'abandi bose babikora ni ukuraba mu bihugu biri mu bihugu byacu umuntu aba yaje ukamenya ukungene hari ibihugu ndabizi bobo eh, usanga ataco bibwiye umuntu ugasanga n'abantu bamaze kuguruka mu mutwe eh, eh, ikintu cyose bamuvuga ko arazi ko utamuzi arazi ko ataco mupfa ariko nk'ibihugu byacu bito bito nk'ibi bya bujumbura aho umuntu wese inkuru yose uba yizi ndagerageza vraiment turagerageza twese tuvuga ngo ngo na- ngo ni abandi gusa tubabwira ati "Ah, hageze eh, hano kirazira kwataka umuntu muri vi prive kirazira kwinjira umuntu ariko agacagaruka icyo yavuze kijanye n'ibi n'ibi bya abantu usanga bagira eh, commentaire nk'aba- nk'abaartiste aba- abayumoriste abakome- aba- abagira stand up abakomedian ugasanga hari ikintu cavuzwe cavuzwe n'umudepite runaka Eh, ariko ugasanga abantu ntiba- ntaco bagomba kuvuga ko Eh, ntaco bitwaye yuko umuntu yokizana suzi no perform ni ukuvuga twebwe abakomediye dushobora kubona ikintu ariko tukakirabira mu yindi angle mu yindi mfuruka atari ibyo abantu bose bumvise ku iradiyo kubwira ko ivemo inkuru ariko harimo na message ivyo rero si- si- sinibaza ko novyita gusebya ahubwo ni ubuhanga bukomeye cyane aho twagiye tubibona abantu baka- bakavuga ibi ariko ugasanga umuntu ara- abikuyemo inkuru ndaguhe nk'akarero gatoya diane nibaza ko ariko aranyumva yego ariko Eh, muri arakumva kano kanya murabizi ibihe duciyemo muri afurika aho twabaye sekuwe ni- ni- ni- n'inkuru yabetse muri gine gine eh, umuntu nyene ye- yerekanye ama- amareresi yagaragaye barutazara
baratazara Eh.
ni ukuvuga nk'umuntu akoze kuri baratazara baratazara ntamuzi Eh, sivyo?
mm.
kandi isura yatebeje ibyagaragaye biba byaragaragaye amukoreye ko rero aka- agakora akantu akavuga ati baratazara ati iki akamenya ukungene abi- abirungika ariko tuta atari uku- atari ugushigikira ibyo yakoze ariko nyabuna ari ugu- ari ugushaka gute- gutwenza abantu biciye muri bijya abasigira message kumenya ati muraraba neza mu ivyo bintu muza murakora muri eh?" urumva nk'ibyo akenshi aba ari sujet d'actualité umuntu akinye kuri ku nsinzi ya donald trump ni bimwe bikorwa ku isi umuntu akinye ku ku muntu yavuze yagize disikuru ku ba- ku birabure usanga byakoze kuri iyo sosiyete Eh, urumva nitwokwama tuvuga bya bindi nyene biryoshe ariko hari igihe ukora ikintu kugira ugarure wereke umuntu ati biriya bintu marge ko na sosiyete itabivuga baba bakeneye umuntu abibavugira ugaza usanga ni ibintu bigize impact kuri sosiyete ivyo rero sinabishira mu gusebya ariko hari ibindi navyo yavuze eh, nibaza ko arivyo ndiko ndishura ivyo bijanye no kuvuga ngo umuntu ukamwifatira mu gahanga yigo ukavuga ati kungene wambaye uwo mugore mwicaranye ntimuberanye ai- kamera ziri ngaho ivyo ni ibintu vraiment ngaha muri afurika ntiturabitahura ni kugerageza tukaza turagira kuko ahandi bo baramaze kubyumva baba bagira bati uyu ariko yicaye amafaranga ndamukunda uko Yego.
aramaze no kubikorera abandi akabitahura yego Mm, hari akabazo ko Yego.
kumenya ego wamwishuye neza cyane muri uganda yatahuye hari akabandi kabaza baze aha- aho wabivanye byo gutwenza iyo mpano yawe ari ku nkundira imbere ko ukishyura ko mbanze nakire ah, deni kundi murongo wa telefone kugira ngo ntitumutevye deni ikaze ku ijuru rya amerika Ah, i- yagiye ego kigingi hama ngo ibyo gutwenza wabivanye hehe
jewe eh, navutse eh, ndi umwana munini ko nabivuze nkavuka mvuga amajambo menshi kuko urumva eh, ibikorwa by'amaguru ntabyo nakora eh, kandi navutse mfite n'amakaposho manini bagomba kunshirako ama- amasima banze kwisima n'umwana muto cane ndayimarana eh, presque umwaka rero ni ingabirano imana yampaye ndi umuntu avuga cane ni umuntu nakuze mvuga hanyuma ndiko ndakura nagiye mu biteramo na- nagiye nkunda ku- kubana n'abantu cane nabaye umusukuti cane imyaka myinshi cane mu buto bwanje ka mbere n'ababyeyi banje rimwe rimwe ntibya- ntibanabikunda kuko mu ishuri ntibyagiye bi- eh, bimbera byiza kuko nari umuntu atwagwa rwose Eh, icyo gihe rero ababyeyi baravuga ko ari ugusamara baravuga ko ari- arasamazwa ni- n'ibintu by'imihari arasamazwa na basikete narakinye muri eh, shampiyona ya basikete ngaho i bujumbura narakinye muri eh, troisième division football mu nyakabiga muri solidarité troisième division ya ya football ngaho i burundi ibyo byose urumva uri umwana eh, ugomba kwiga amashuri utangiye mu w'indwi muri bisaba kuruhuka kugira uhabwe usubiramwo bikagenda bingora hanyuma rero ibyo byose ariko aho hantu hose naca naba n'umuntu ashobora atwanutse avuga amajambo menshi ikintu ndakibonye ndagifata indirimbo ndayumvise rimwe ndayifata rero ni impano namanye abantu bikabatangaza ukumira umwana mutoyi rero maze gukura rero bimwe byagiye byoroha bivanye n'uko urumva akazi ntikanyorohera nari nize nari umu elegitomekanise ariko abantu bakaba banzi aho nakuriye hanyuma rero ubuzima bwira kugorana ariko aho hose nkavuga nti bizogenda neza bizogenda neza no rero umunsi umwe rero nabona yuko ibintu nabigira mwuga uko nyine byagiye kugenda hari hasanzwe twari dutangiye kubona twari dutangiye kubona abakomediyen icyo gihe haboneka amasede y'abakomediyen bavuye mu gihugu cy'ubufaransa cyane cyane nibo twari abakungahawe twe turi mu gihugu kivuga ururimi rw'igifaransa witwa gadel mare tukamuraba akanwenza rwose naramwibonamo cyane hanyuma iminsi yose nkaba ndi kubona muraba ku mugoroba icyo gihe nari nakora akazi k'ubukameramani ari umukameramani niho rero abagenzi nkabapenza rwose umugenzi umwe rero n'ubwo imana yamuciyemo arambaye ukuri ibi twe kutobikora atangura aduhamagara mu rugo iwe agatumira abantu jenga ibaza ngo urubanza rwabaye kumbe ariko ashaka kunkuramo ubwoba ko nari mfite n'iyo komplekisi yuko amashuri yangoye sinatwenza n'imporute ki tutazi nanjye nta jambo wanyumva kubikora gutyo ego ntabwo kubikora gutyo aho hari muri bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kabiri rero ibyo kujya mu rugo rw'umuntu birateba birasendwa wa undi amaze kugira kugira ubukwe akubaka urugo rw'iwe arangirika ati byarashobotse dutangura mu kabari ka mbere rero batanguye ari abantu b'abagenzi nk'uko nyine hamwe muri hamwe mu kabondo ahitwa gute imbere ya akabari imbere radiyo televiziyo y'igihugu hari ubunywero bwitwa la rene buzwi cyane ku ku bantu bazi nyine yuko hegereye igihugu radiyo y'igihugu abamenyeshamakuru barakunda barakunda kwaca kwivuna umusatsi rero niyo nahereye nuko byatanguye umuryango ntiwabitahura uncle prince james umubyeyi umwe yari umubyeyi wanje mama w'iwanje yaravuga tugiye ko amenyo y'abatwenzi ndabe mbe n'inda zokumvirizaga kibondo we ko amashuri yanakunaniye ibyo bintu woza kuvuga utwenza abantu byakundiye rero iyo complexe kaguma ariko ndagwana kuko bwari ubuzima nyine bwari ubuzima nyine ndiko ndaraba icyo gihe twari turarondera n'ibyo kuja hanze hamwe nyine uba ubona ati aha nta nta gahunda ndiko ndabona ariko biratangura dutangurana abantu mirongo itanu kandi nakora weekend iminsi yose ama weekend yose uko imana yayanditse vanderedi samedi vanderedi samedi ngira narabihejeje urumva hanyuma rero abantu rero batangura kugwira birarengera abantu nzi kuko bwa mbere uhinjiye umuntu ntazi sinashamvuga n'uriya muntu ariko arangora bakankuramo ubwo ati birengere yicaye hari inyuma mu nyuma rero barateba baraba amajana abiri amajana atatu turengera turengera inkoze turengera ubwobare buto buto niho kwiyumvira gukora kigingisama komedi kubera igomba kubera muci ahantu abantu bisanzura ari benshi cyane urakoze cyane uraza kutubwira nimba byarakoroheye urwo rugendo urumva mama wawe arakubwira ati ibintu uri kurakora nyamara uwunye arabyishimiye kuva aho kuri arena ukagera washington dc utwenza ba bantu b'abategetsi nabonye watwengeje muri ya sare igihe waza ngaho washington dc mu birigi nuko muri canada umubyeyi wawe abibona gute uciye muri ruriya rugendo ukarinda ushika kuri iyi ntambwe ugeze ku gakigi
umubyeyi wanje nibaza ko afite temonyaje ikomeye afite inka ikomeye cyane kuri jewe kuko yarabonye yarabonye yuko imana imana icyo yaguteguriye nta muntu n'umwe ashobora guhindura kandi uko twebwe abantu twiyumvira ibintu uko bigomba kugenda si uko jewe nirabye ukungene meze ibyo nkora ibyo nkina ndi ibyo nagiye ncamwo ibyo nagiye ncamo petetre ariko si uguhamagarira urwaruka ngo ntirukunde ishuri kuko na jewe ndafite umwana kandi ubu nifuza ko yokwiga arenze aho nagejeje ariko ibyo nagiye ncamwo kuko imana yari yamuhaye iyo ngabirano yo kubifata nibyo ngenda nkina nagiye ncamo ubuzima butandukanye bwinshi nagiye ncamo ubuguruguru nabaye umunyamuhari nakoze ibintu bitandukanye ibyo byose rero ni ibintu ngira memoire idasanzwe akaba ari byo nkuramo inkuru ni ukuvuga rero ntaco ariko kibera ubusa mu mugambi w'imana nimba amashuri atari ntariko ndayakurikirana rwose ariko nkakurikirana umuhari nkakomera mu muhari nkakomera muri basikete ni ukuvuga ni kominote kuba mu makominote menshi kuba mu bantu benshi kumenya ukungene uvugana n'abantu uganira n'abantu ubana n'abantu ibyo rero nibyo biko biramfasha ubu uye bintungira umuryango kandi bingeza aho hose wavuze ntarinzi nkeza etesi kamenge yuko nzohava ndahashika murakoze cyane twakire eric ku yundi murongo wa telefone eric ikaze ku ijuru rya amerika no muri muri isanga
yego mwiriwe neza twiriwe uhereye gaheri
je ndi tanzania gisagara cya dar es salaam dar es salaam akabazo kawe
akabazo kanjye nagomba kubaza uwo mutumire wacu ego nagomba kumuramutaka cyane kwanza mwiriwe
ego amahoro cyane ndakuramukije
ego ni inkore
ni amahoro turashima
ego hama akabazo kanje kuri wewe
ego muba mumaze ku- muba mumaze gushika tanzania kangahe Mu mwuga Tanzania.
wanyu.
n'umwuga ko watwenze ushatse kubaza ko hari igiteramo araza gukora muri tanzania ga eric Eh, eh, igiteramo eh mm.
eh, kigenge
Ah, uramaze kuja guteramisha abo muri tanzania
muri tanzania sindaje guterambishayo eh, ariko ndamaze guhamagara aba- aba- umukomedi wo muri tanzania mu biteramo byanje ngaha kuko eh, nari hageze aho mbona yuko eh, ha- mu bantu bankurikirana abavuga ururimi rw'iswahili ngaho i bujumbura no kuri bagwiriye cyane baza mu biteramo byanje rero natumiye umu- muri bibiri na cumi n'icyenda natumiye umu mc Ni- nari nifuje gutumira uwitwa joti azwi cyane akunzwe cyane ariko eh, uburyo ntibwankundira ntumira uwundi mu mc yitwa mc piripiri nawe akaba ari umukomedi nyine akora ibyo afite darisalamu
eh. hama jewe nta- nki- dufate nk'impanuro kubera murakora benshi baraja muraje mu za kanada mu za amerika mu zahe ariko gerageza na twebwe abantu bari ngaha muri tanzania mudushikiriye hariho ibanga abantu bati- ba- bakwiye kumenya kubera murakora kandi turabashima turabakurikirana cyane nka jewe ndi no kuva 2010 Turi- turipfuza turi turi benshi turipfuza kubona umukomedi w'iwacu aza tukamu- tukamubona ariko kweri biragoye kumubona biragoye kabisa biragoye kandi turiho rwose igitambo twokwitaba turi benshi.
icyizere hariho hariho abantu bari mu gihugu cya tanzania hariho abantu bari mu gihugu cya tanzania bo- bamaze kudutelefona hari abari muri zambia Eh, Eh, twe twaricaranye rero n'abakomedi bo turi mu runani rudasanzwe kandi dufite ubumwe abitwa ba mutima abitwa ba ifonse gaturairuka eh, turavuga tuti ibyo bihugu bitwereke dufite amaviza manini yabisaba bosaba abarundi Eh.
bari hariya abatwara amakomino sivyo bita imiryango y'abarundi isanga iri muri ivyo bihugu bakadufasha kuterekera Eh.
aka deplacement natwe tukabakubita inkoni ngufi ariho nk'izo za zambia eh, uganda eh, eh, eh, tanzania eh, tukagenda tugateramisha abarundi bari vraiment kuko nibaza ko ata binini bisaba ariko namwe bigasaba yuko muja hamwe mukatubwira uti "Bwiza, uburyo twagiye hamwe turabifuza muse bimwe muri batatu nko muri tanzania biroroshe dushobora kuza turi batatu canke bane ati ariko ako ka deplacement kugira natwe ntituvunike ako ka deplacement mwe muza gushikira aha turafite aho murara turafite n'ukungene mwifuza Ati, eh, ati turaza kuronka n'agasoda aho rero bica byoroha cyane kuko tuba dufite abantu badutumira n'ibihugu je ntarajamwo ni ibihugu usanga ata muntu arantumira kuko biragoye kwitumira mu gihugu utabamwo ugenda urondera aho uhagarara urondera mikoro urondera iki. kenshi rero n'ibi- n'ibingenda n'abarundi baba bagiye hamwe bakavuga, reka tubibyaze umusaruro turihishe ku muryango dukuremo amahera y'itike hanyuma nawe nyine atane umukate w'umuhanzi yego urakoze uh, eric ngira watomoke uh, itelefone yawe icyo erike kintu kubera Mm, Eric, tele- mugerageza muka- mugerageza mukagikora kubera dufate nko mu nk'iyi tanzania ni nk'umuzi wa komedi ngaha mu- muri east africa kuko hari benshi Eric.
mukamenyana mugakorana n'ibi maze Eric.
kubona abo ba kicece bandi bazunguruka mu burundi kongo hehe natwe tukababara kubona atari iwacu natwe bazi Mm, no urakoze tukababara.
eric telefone yawe ikuye tubaza mu matwi hariho imiyaga myinshi kigingi yatahuye ibyo umusabye ah, ah, ah, yakwijeje yuko bizokoreka mu minsi iri imbere urakoze ugire umunsi mwiza eric sibyo
yego namwe Yego.
muragize neza yego reka twakire mugisha nawe mugisha ikaze ku ishuri ry'amerika
ego murakoze cyane Uherega mu- ndaramukije rwose Eh, ndaramukije utumire mhm, uherereye
ndi umurundi eh, aherereye mu gihugu cya kenya Mm, kenya mwaraye muryohewe n'urunani
yego cyane cyane kabisa Mm, Eh, hama ndaramukije kigingi cyane amahoro cyane ndakuramukije
amahoro rwose hama ni ukuvuga akabazo nari mfise kagomba kumera nk'akuyo muvandimwe ariko arasaba yuko muza kubateramisha muri tanzania natwe muri kenya turaba yifuza cyane kubabona muje kuduteramisha abarundi tuba muri kenya byoduhimbara amakarazo mfise kavuga gutya eh, ku mpano mufise ku mpano mufise ni impano yigisha cyane i- irabamo inyigisho nyinshi iratwenza harabamo gutwenga cyane ariko inyigisho nyinshi tubonamwo noneho ukuntu iyo mpano mwogerageza guhiga nk'ibyo bihugu muza murajamwo hirya no hino mukaronka nk'aba- ndondera nk'abagwizatunga bashobora gufasha kugira ngo iyo mpano ikomezwe bibaye ngombwa yigishwe habeho amashuri yabyo ku buryo abana bariko barakura ba- bumva bafise iyo mpano bashobora kugira nabo i- ico bigize ko hari ababigerageza mu ugasanga si impano yabo ariko hari abandi usanga ari impano yabo ariko ugasanga ntibafise ubakurikirana n'iki ariko yaba ishuri ryabyo turabona umengo byoba byiza cyane mutanguje nk'ishuri ry'u- ry'ibintu bya komedi ego sinzi urakoze ari ico Eh, urakotse. reka kwishure ubwire umunsi mwiza ngaho nairobi eh, mugisha
ego murakoze namwe kiginga akabazo ka mugisha i nairobi
ndagaruka nyine ku ku cyo yavuze ubwa mbere ndagaruka kuri bijya yavuze nari mejeje ku- kubwira ujya ari muri tanzania ni uko nyine nko muri kenya jewe muri bibiri na cumi n'indwi hari abantu bagombye kuntumira ariko eh, ni- byabaye bigikunda mu buganda uko nyine hari abantu bashatse kuntumira muri 2020 ariko ntibyakunda ariko ibyo byose eh, ni- tuba tuba tu- murantunga gatoyi ndahantu halo twizere ko uri amahoro kiginga oya ni amahoro ni amahoro n'inzu cyaba niha ikiruhande Twa- Jewe twa- twa- ariko- twari tugize ubwoba oya si jewe
Eh, Ejuru, aha.
eh, Eh.
turabyifuza cyane turabyifuza kuko umu artiste umuntu wese afite imana akoresha impano yiwe nta kintu ki- kiba kiryoshye nko gu- nko gusohoka nko gusohoka mu gihugu ukagenda kubona abarundi bene wanyu ukagenda gukinira abandi ugatembera ni ni ubwenge ni- biguha ubwenge bikaguha kubona ibizindi abandi bantu ukungene biyumvira ugataha muhira ukababwira ati mbega murazi hariya nasanze bimeze uku urumva rero nta wobya ntiyaba bikunda ari- aba ari ibintu ngira chaque weekend buri ndwi noba ndiko nda- ndagenda cyangwa twaba turiko turagenda n'abandi ariko urumva ni ibintu bisaba impapuro bisaba uwo muntu akemera yuko afashe ibyo bita iyo risike akavuga ati genda muzanye yego agakashe kiwe uburyo bwiwe asaba n'ubu hanyuma yego ariko tukizera yuko bizogenda biza buke buke turabyizeye Mhm.
nicyo gituma vraiment tuhamagarira abariko baratwumva bose ukaba uriko uratwumviriza uri muri kenya ukabuza abantu b'abarundi baba bafise nk'ubunywero cyangwa abantu basanzwe bategura ivyo bitaramo b'abarundi ni ukuri twebwe turabahaye ikaze eh, tuka- tukagira hama ku bijanye n'ico yariko aravuga eh, c'ishuri eh, ntibiba vyoroshe muri bino bihugu vyacu eh, dabord urumva jewe nka jewe abankundira abo tuganira eh, ikintu ca mbere nabanje gukora ni kubanza kumvisha yuko nta muntu ahagarika impano y'uwundi Mhm.
nta muntu eh, ahagarika impano y'uwundi dutegereza gukora mu runani ntitukabe nk'abaririmbyi eh, rimwe rimwe bihora bishika si bose ugasanga bari mu matiku atagira izina tweho turacari bato turi mu bihugu bikenye ahubwo dushire urunani hamwe tuje hamwe dufashanye eh, nkaba- nkabereka yuko dutegereza gukorana gutyo ivyo rero bikazodufasha yuko ejo canke hirya y'ejo tugiye kudodora ahantu eh, bica byoroha kuko nta hantu na hamwe aya mashyirahamwe twebwe dufashwa n'aya mashyirahamwe mpuzamakungu canke amambasade biciye mu maporogaramu mu migambi basanzwe ba- batangamo uburyo kuturonsa abo bantu baza kutwiza kuko nibaza ko ishuri bi- bitoroshe nibaza ko muri kano karere ntaho nzi hari ishuri ariko turonse rero abo baza kutwiza babizobereyemo eh, ivyo navyo bizobishikako si jewe nzohamagara umuntu ngo aze kunyiza jewe kigingo ya ni uko tubereka dutera aba turi kumwe eh, dufise abameze gutya kandi eh, tukabereka n'imice twarigabuye hariho ibintu by'intango tubanza gukora Mhm.
nk'ubuye hari umuntu yavuze ngo wo muri tanzania yavuze ngo ngo tanzania ngo ni cyo gihugu ngo nibaza kapitale yego muri komedi komedi yagiye uvuze komedi rero uba uvuze ibintu byinshi cyane eh, ariko twebwe jewe nka jewe mm, nifokasinga ku byo bita komedi teyatrale ni ukuvuga kuja imbere y'abantu ugafata mikoro Mhm.
ariko hariho abitwa abakomedi muri ibyo bya tanzania usanga akoresha telefone akifata akavidewo kakazunguruka abantu bakatwenga bagahwera ariko ugasanga kuja imbere y'abantu ntabyo ashoboye rero urumva nga aye ni ibyo turimo kubanza kumenya ati mbega aba- aba- abagira stand up ni ukuvuga rezimorise baja biproduza kuri sene ni bande hanyuma abandi nabo bazobereye mu bintu by'amakamera nabo nyine kubera ngaha muri afurika tubita abakomedien ati nabo bufashwa gute tukigabura neza hanyuma rero ibyo byose twamara kubigira ko atabujyajya tugira tufite ikigega tu- tu- turi hamwe niho rero dushobora kugenda tukadodora ati hera aba eh, ihuriro ry'a- ry'aba- ry'abakomedie hanyuma tukeneye abatwiza aba n'aba n'aba kuko tugabuwe mu mice iyi n'iyi n'iyi hari abagenda imbere y'abantu bagatwenza hari abakora komedi ku matelefone aribyo bita ibyo by'amavidewo Mm.
hari Wewe wewe uyu unye uyu wo muri Nairobi we yan- yanavuga mwebwe ahubwo yavuga mwebwe ngo muzane ishure ryigisha abandi kuvuga mushinge nka kigingi comedy school canke ibintu nk'ivyo riza ritwenze umugambi Ah.
eh hari ufise
nibaza yuko umuntu atanga icyo afise Eh, ibyo aho ngeza jewe ibyo maze gutanga ni ibinyene kuko sinoja kuroga abana b'igihugu ngo ne- no- nugurure ishuri ishuri ni ikintu kitoroshe Mm.
ni ikintu bagira ngo baratanga uyu wa mbere bakajya mu wa kabiri hama bakarangiza jewe ntaho nabyize hari ibyo bita pedagoji ukungene wigisha abantu ibyo byose rero hari ababizobereyemo twebwe dushobora gukora jewe icyo dushobora gukora ni ukugira urwo runani tukaja hamwe hama tugasaba ababish- ababishoboye kuko jewe urakoze tuza gutanga improvisation ni ukuvuga Mm.
ibinza mu mutwe imbere y'abantu biragoye kubihereza umwana w'umurundi biragoye n'ibintu biza gutyo ni ya mpano nyine Mm.
ariko hari abantu bazi gufata izo mpano bakayibona hama bakakwiza ukungene wova muri ibi uja muri ibi womenya ukungene ibyo bita amatransition womenya kuva mu nkuru uja mu yindi amatekinike ni menshi cyane yego Murakoze ariko ubu bintu cane.
je ntabyo- Eh, kungira Yego, yatumukiwe mugisha i Nairobi muri Kenya Jerome Ikaze nawe aho uherereye hamwe ikibazo kwa kigingi
Eh, murakoze cyane kumpa ikaze Eh, mbanje kuramutsa nyakubahwa kigingi ndetse namwe by'abamenyesha amakuru urakoze aho uherereye hamwe akabazo
yego je ndi mu gisagara ca bujumbura neza na neza aha mw'irohero hanyuma eh, jewe si n'ikibazo ahubwo ni igisabo nagomba gusaba uwo mukomediye wacu kigingi muri make ibikorwa byiwe navuga yuko eh, byikugira kandi bigaragara neza mu maso ya benshi ariko hariho abantu bamwumva ku bitangazamakuru cyangwa ku mboneshakure mubadeni nakwisuka kumusaba yuko yogerageza akagaragira ama- amadesanse akagenda intara z'igihugu agakangurira urwaruka kandi urwaruka rw'uburundi ni urwaruka rusinziriye Eh, hariho n'abantu usanga bafite impano mugabo kubera ukuntu nyine usanga mu gihugu nyine usanga kimeze aho abantu usanga basa nabo nabo nuko ngo ntibisanzuye cyangwa ntiba- ntibafite abantu baba baba parena odete kugira ngo umuntu abone impano yiwe birasaba parenaje yabo- yaba- y'abamukurira sinshatse kuvuga kuri ibyo bya komedi gusa byo gutwenza ariko eh, impano ziri ubwoko butandukanye ubwabo rero habaye nk'abantu nk'abo ba kigingi baza baragira ayo madesante k'ibikere bagasanzugura kugaruka rw'uburundi eh, rukiyumva yuko rudakwiye kuguma mu gifuri mugabo bakagaragaza impano bafite zishobora kuba ziri muri bo cyangwa indoto bashobora kuba bafite ibyo bintu byegi bimaze kininiya cyane kandi bigatuma igihugu cyacu gishika ku mbono cihaye y'iterambere
Mm. urakoze urakoze ugira umunsi mwiza Jerome
murakoze cyane kigingi namwe none ko bakomeje ku- kubabandanya kubwira hari abo mu kirundo hari abasaba kuja mu ntara hari abasaba kuja muri tanzania he wijeje ko ibase abakunzi bawe mu mwaka uza kugira ngo iyo nyota bagufise ko ihere
jewe eh, ico nijeje abantu Mhm.
ni uko uyu mwaka eh, dufashijwe mu mugongo kandi ndibaza yuko tuzobigerako eh, kuko ubuye tugomba kwereka niyo- nivyo namye ndabwira na bagenzi banje ati eh, hari igihe twama turiko turasaba dusaba ariko reka tubanze dukore tugere ahantu aho ah, tuzokwerekana abakunzi dufite n'abadushigikiye ayo mashyirahamwe azoza kudushigikira mu nyuma niho rero kandi tuzoba duva mu kirundi bavuga ngo ufise ngo nyene imbugita niwe ngo nuwis- niwifise ikirindi niho rero tuzo- tuzo- niho tuzoba tu- tuzona- tuzonabakura ko ni n'ibintu vyotugirira ikimazi gikomeye kuko urabona n'uwurinza zubu aguha intica ntikize akagusaba byinshi rero je ico ndabemereye ndabemereye yuko nzigora gose kandi ndabivugiye ngaha kuri radio eh, mpuzamakungu eh, nkakora ibiteramo bi- bishika bitatu muri kano kanya nemeye bitatu intara ndazimenya ariko eh, bishika bitatu ni ukuvuga ndagikoreye nk'ingozi umuntu ari mu kayanza arashobora gusimba akegera iyo nyine umuntu ari mu yinga akegera ndagikoreye igitega intara zegereye ndagikoreye mu rumonge bakegera ibyo bitaramo bitatu rero imana idufashe eh, turonke ubwo buryo kandi no gushaka n'umwanya kandi tuzobishitsa nicyo nemereye abantu bariko baratwumviza bari hanze nabo ni ukuri hanze urumva biratandukanye ngaha ni ukwigora nkakora mu- nkakora muri ka- ca kigega kintungira umuryango nkaduga tukabikora ariko nta- ico kigega nti- ntigifise eh, ubushobozi bwo kunshikana nairobi ntigifise ubushobozi bwo kunshikana muri tanzania ivyo rero bica bisaba yuko abarundi ariyo bari bagira bati mbe basha ntitwamutumira ro- itariki imwe aho twizihiza ukwikukira k'uburundi ako n'akarorero ntanze nk'uko ababiherutse mu bwongereza babigize ntitwamutumira natwe eh, itariki iyi hanyuma bakambaza ntaza tukaca tuvugana rero nk'abantu nyine begeranye ba- ba- bavandimwe sinobacira nk'uko ncira bari muri amerika kuko urumva nibaza yuko niyo bari bagiye kuronderera bitari bimwe ariko nanje nkaca nza tukaza tukanaza turi turi na benshi ntibindyohera kuguma ngenda jenyene tukaza turi kumwe na mutima turi kumwe n'abitwa ba rawure tukaza turi kumwe turi benshi Eh, kandi urumva yoba ibaye n'intango erega n'abajya batwima visa bararaba pasiporo bagasanga iragaragara bakavuga ati none uyu muntu ataranarenga nu- na kino gihugu ariko urumva nk'ejo canke hirya y'ejo tujanye turi benshi bakabona ati aba bantu baragiye mu rwanda baragiye muri tanzania baragiye mu buganda baragiye he ejo ni- uzokumva ngo n'uwundi mu- uwundi mukomediyen aragiye mu bubirigi aragiye gutya rero eh, jewe nibaza yuko nico nobemerera ego tukaguma dushi- dusenga n'imana idufashe idushoboze ibi bintu two turabikora tubibyaze umusaruro kandi ibyo bidutungira imiryango n'abantu bose bari ko babirabira kure kandi bategerezwa kubyegera kugira batange ubutumwa bifuza cyangwa badandaze bamenyekanisha ibyabo babone yuko ati eh cya gisata cyakomeye babizemo hakiri kare kuko ejo tuzoba twamaze kubikomeza ntibizoba byoroshe kuza kuduhereza ibyo- ibyo bifuza Yego. Hama turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro kigingi. Akajambo utekerera abakunzi bawe, abuhora ukinira, baba abategetsi baba abaciriritse nkanje n'abandi batandukanye, abumva ijwi rya Amerika n'abari muri uwo mwuga ko bakaye.
akajambo kamwe ni uko eh, twebwe ugwaruka tura- turashaka turashaka kubaho kandi kubaho mu gihugu ciza mu gihugu kizira eh, amacakubiri atandukanye mu gihugu kizira ubwene ntara butuma abantu ba- bivangura turashaka kubaho dukoresheje impano turashaka kubaho dukoresheje impano imana yaduhaye Eh, nko ku bantu badutwara turifuza yuko eh, urwaruka bo- baturinde vrema ivyo bintu byose byo tujana mu ivangura ndahamagarira urwaruka nago nk'uko nyene ku- kurengera ivyo bintu byose kumva ivyo twabwiwe n'abavyeyi ivyo twabwiwe n'abavyeyi ngo bariya nibo babi ngo ba nibo beza ivyo byose tubirengere kuko twaranabibonye ubwenge ubwenge nta murundi atazi ubwenge twarabonye ko byari ibintu byari ko baradukinisha badutesha umwanya bamwe barafunzwe abandi bari mu bibazo hanyuma dukunde ivyigwa dukunde eh, kazoza kacu twiyiteho tureke urumogi tureke ibyo bintu byose bidusamaza Eh, hari uwasabye agakuru reka ndangirize mvuze urumogi ca ndavyibuka Eh, hari hari urabona ibi bintu by'abantu banywa eh, iri tabi rikaze je nkunda iyo ndi imbere y'abantu nkunda kuryita ngo iri tabi ku mugongo w'ingona kuko ku mugongo w'ingona si hose bashika aba bantu rero urumva abantu usanga rero abantu bagoye cyane rero u- eh, kandi kandi kandi bakama bariko baratubwira ati iryo tabi rirakaze ibihugu byacu ntibyemera iyo nabonye babyemera ariko ngaha twebwe ntibabyemera eh, ati ugwaruka ntirureheze ivyo vy'amarigarani urebe iryo tabi rikaze rero hari umwe rero yagize ibibazo urabona ngaha ayi hari igihe bishika ugasanga hari abantu b'abagizi ba nabi umwe rero yari yitahiye yafashe irya tabi hanyuma rero abagizi ba nabi baramufata baramugirira nabi arakomereka rwose amaze kugera muhira rero asanga umuryango asanga ababyeyi bose bamubonye bakuma induru ati mbega u- uwo mugabo yitwa Ti- uwo muhungu yitwa tiyeri baramuza ati tiyeri wabaye iki tiyeri ati none si ba bantu b'abagizi ba nabi bamfatiye ngaho hepfo kuko barafise ukungene bajya bajya abantu banywa kaya gatabi no kuvuga bigenda biragabanuka Eh.
bikagenda bivugira buke buke ati none ariko urashobora ku- hari saa moya z'ijoro abantu bakirengana ati none urabona ukungene bakugize ariko mana yanje ariko turagowe aba basoma bagiye kutumara ati none gatiye none none wewe byagenze ngo nta bantu bariko bararengana aza abantu bariko bararengana kandi hari n'ababibonye baca bariruka ati none wewe kutakomye induru kutakomye induru wewe ahantu hari abantu ugatabaza ugatabaza abantu bakaza ngo nega nayikomye wagize gute nagize ngo yo bo, bo, bo, bo, bo, bo. urumva iyo nduru nta muntu n'umwe yari kuyumva nicyo gituma bamugiriye nabi rero tukumve muri ivyo bintu byose dusamaza twiteho nyabuna akazuza kacu urakoze cyane urakoze cyane alfred bamugenzi batazira kiginge ejo niwagaruka washington dc canke dusuye guhamagara mu biganiro uzotwitaba wakoze kubana natwe no kudusangiza urugendo rwawe
urakoze cyane muhezagirwe ego yakoze nadia taha na enjeniyeri twari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri mikro ya lidiana ninahazwe nari muri studio y'indwi turasubira igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru ngiye kubaterukaniza no kubategurira